Ine Radio is with the America. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Maramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Muri iki gitondo co ku munsi wa kabiri itariki icumi z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo. Indwi imwe irarangiye mu gihugu c'u Rwanda amashuri amwamwe asubiye gutangura. Nyamara ubushikiranganji bujejwe indero n'inyigisho bwasanze abanyeshuri bangana n'ibice mirongo ibiri kw'ijana batarasubira mu mashure. Mbega ivyo vyoba vyavuye kuki?
jewe kubera ko nari nizi ibyo ku- ibijyanye no kubaza nyine na- nakoraga akazi k'ubuyede abenshi twari turi kumwe iwacu ubu nibyo bikorera benshi bagiye guhereza abandi bakora mu materasi abandi bagiye gukora mu gishanga kugira ngo bashake udufaranga two kuba bifashisha muri iyo minsi Abo ni bamwe mu banyeshure basobanura bimwe mu vyatumye batarasubira mu mashure. Mu Burundi leta yasubiye kugurura icese ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye kuva ejo ku munsi wa mbere, indege zitwara ingenzi zasubiye kugwa ukuri kwamye kuri ico kibuga. Hano muri leta zunze ubumwe za Amerika uwatowe kuba perezida w'igihugu Joe Biden yatanguye kwegeranya bamwe mu bazomufasha kuyobora igihugu. izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigarukako mu kanya mara imbere yaho reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu aloyisi bigira imana dushikiza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya aloyisi
mwaramutse fideli hano muri leta zunze ubumwe za amerika leta ya perezida donald trump isa n'itariko iratangura gufasha perezida yatowe joe biden mu bikorwa by'ibanze byo gushikira ubutegetsi ni mu gihe perezida trump ataremera ko yatsinzwe kandi abandanya avuga ko yibwe mu iharurwa ry'amajwi ikigo cya leta ya amerika gishinzwe ibikorwa rusangi birimo iby'abakozi inyuba- inyubako n'ibikoresho gca mu funyafunyo nicyo gishinzwe kwemera biden nk'umukuru w'igihugu kigaca gitangura imyiteguro yo kubisikanya ku butegetsi umuvugizi w'icyo kigo gca yavuze ko badashobora gutangura ibyo bikorwa gushika intsinzi ya biden yemejwe hisunzwe amategeko ariko ntibirasobanuka igihe bizoba na nyaburya uguharura amajwi bikibandanya mu gihugu perezida trump ariko arwanya ibyavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri w'indwi turangije ariko ashingisha imanza mu masentare mu kuvuga ko hari ibitagenze neza mu matora mu mareta atari make aho biden yatsinze Trump yizeye ko izo manza ashingisha zizomufasha kuzotsinda Biden mu majwi y'intumwa z'abaserukira abanyagihugu zitanga amajwi y'utsindira perezidanse ya Amerika. Muri Amerika kandi Perezida Donald Trump ejo ku munsi wa mbere yaratangaje abicishije ku rubuga rwa Twitter ko akuye mu mabanga umushikiranganji wo kwivuna abansi Mark Esper. Imigenderanire hagati ya Trump na Esper yatanguye gutosekara kuva mu kwezi kwa gatandatu hari mu minsi inyuma y'aho perezida avugiye ko ashobora kugomora ingabo kuburizamwo iyi migumuko yari itumbereye abapolisi bagirizwa ubwicanyi bufatiye ku kuvangura urukoba icyo gihe umushikiranganji esper yatangaje ku mugaragaro ko adashigikiye iyo ngingo esper yabaye umushikiranganji wo kwivuna abansi kuva mu kwezi kw'indwi bibiri na cumi n'icenda amerika yararengeje imiliyoni icumi z'abamaze kwandura covid cumi n'icyenda nk'uko bishikirizwa na kaminuza john hopkins yaha muri amerika mu gihe igihugu kikirwana n'abandura bashasha mu mareta yo hagati hashira uburengero y'igihugu niyo abangamiwe cyane aho ibiharuro by'abinjira ibitaro muri izo ntara byarenze urugero watowe kuba perezida ariwe Joe Biden yarabonanye ejo kuwa mbere n'umugwi washizweho guhangana n'uwo mugera mu gihe ariko araba ico yokora kugira leta yiwe imenye uko izovyifatamwo niyaja ku butegetsi mu kwezi kwa mbere ni mu gihe abandura covid cumi n'icenda mu bice bitandukanye ku isi babandanya biyongera harimwo umugabane wa buraya aho amaleta yongeye gushiraho ingingo zo kugerageza kugabanya ikwirakwira ry'ico kiza muri afurika ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu amnesty internationale risaba leta ya kenya kudatanga kuri leta ya tanzania umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa tanzania yahunze igihugu ciwe atinya gukurikiranwa god bless lema yahoze ari umushingwamanza w'umunyatanzaniya wo mu mugambwe cadema yahungiye muri kenya inyuma yo gufungwa gato inyuma yo gutsindwa mu matora yo mu kwezi kw'icumi ku munsi w'imana abategetsi ba kenya barahagaritse umunyapolitike w'umunyetanzaniya yahoze ari umushingamateka god bless lema igihe yariko ajabuka umupaka muri kenya n'umugore wiwe hamwe n'abana babo batatu ibinyamakuru muri tanzania bivuga ko uwundi atavuga rumwe n'ubutegetsi kandi yabaye umukandida muri ico kibanza ca perezida lazaro nyarundu yabujijwe gusohoka igihugu kubwo kuterekana impapuro z'ingenzi muri cote d'ivoire uruhagarara rwatewe n'itorwa rya perezida w'ico gihugu alasani uwatara rwahitanye ubuzima bw'abantu batandatu ejo ku munsi wa mbere mu gihe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje intsinzi yiwe yo kurongora manda ya gatatu yateye amahane abantu hafi mirongo itanu baramaze gupfa muri iyo migumuko kuva mu kwezi kwa munani kandi abategetsi babiri batavuga rumwe n'ubutegetsi muri ico gihugu barahagaritswe
urakoze aroyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu burundi leta yasubiye kugurura icesi ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe merikiyo ndadayi kuva ejo ku munsi wa mbere indege zitwara ingenzi zasubiye kugwa ukuri kwamye kuri ico kibuga eroje buri kaneza dufitiye ibindi kuri iyi nkuru ari nairobi muri kenya kundwi kundwi inshuro zirenga imwe indege z'amakompanyi y'ibihugu by'u rwanda etiyopiya tanzania ubuganda na kenya zizosubira kuguruka zigana mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura mu burundi indege y'ikompanyi y'igihugu cy'ububirigi nayo izogenda rimwe gusa mu ndwi ku munsi wa kabiri indege ya kenya airways niyo yazitanguriye kuri uyu wa mbere ikaba yageze ku kibuga mpuzamahanga citiriwe mercure ndadaye isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri z'agatondo yabaye iya mbere ije ico kibuga gisubiriye kugurura icese umuyobozi mukuru w'ico kibuga yabwiye abamenyeshamakuru bari bahari ko ingingo zose zashinzwe n'umugwi w'igihugu ujejwe kurwanya umugera wa covid cumi n'icyenda zitegerezwa kwitonderwa emmanuel miburu ziriya ngingo zose gukaraba gutandukana guca ubwo nyene baja ahabigenewe kugira ngo babafate eshantiyo kugira ngo baje gupima ko atamugera wa coronavirus bafise guca bagenda mu mahoteli bitoreye bo nyene twari irya mahoteli yose ategekanijwe n'uguca tuguma tubakurikirana mu mahoteli ko atawuriko arigenza nabi ngo aje kubonana n'abantu bya bishobisho by'abarundi ibyo byose dutegerezwa guma tubigwanya gushika ingenzi ishitse ije mu muryango canke mu bikorwa yashikiyemwo ari uko twabonye neza ko atamugera wa coronavirus afise izi ngingo n'umukuru w'igihugu yahaye akarorero abandi bantu na cane cane abarundi batahuka kugira ngo bazitwararike evariste ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe angeline ndayubaha hamwe n'abandi bantu cumi n'icenda bari bajanye mu rugendo rw'iminsi itanu rwarangiye kuwa gatanu ushize muri guinee equatorial ubu bari mu kato bishizemwo kuva batashe kuwa gatandatu w'indwi iheze yururutse indege perezida ndayishimiye yasiguye ko iyi ngingo yifashe kubera amakenga muri bino bihe vy'ikiza ca corona ategerezwa kuba umuderi ntidushobora kumenya yuko twoba twaranduye cyangwa tutanduye kuko ni kiza kigendera mu muyaga hama mukaba muzi ko ngaha mu burundi tugendera kuri ca civugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus murumva rero mu gihe tuva tuti ntawomenya birumvikana yuko tutoca rero tuza turabahemera ko uko dushaka tutaramenya ingene tumerewe rero ubu abaganga bacabanza kudupima barabe ko tuje tumeze neza hanyuma duce dusubira kandi tube turihangana kuja mu bandi amasaha mirongo irindwi n'abiri nk'uko abajejwe amagara y'abantu bama bariko baraduhanura hari n'aho wosanga twanduriye no mu ndege duca tubaza kurindira amasaha mirongo irindwi n'abiri turabe yuko bizoba bimeze neza ikibuga c'indege ca bujumbura cari cugaye kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka mu ntumbero yo kugwanya no kwirinda irandagata ry'umugera wa covid cumi n'icenda ariko imbibe zo mu mazi no ku butaka ziracugaye nk'uko itangazo rya leta ryasohotse mu ndwi iheze ribivuga prosper ntarwami umuvugizi wa leta yemeza ko hariko hashirwaho inyubako n'ibikoresho vyo kwa muganga bikenewe mu kugwanya ikiza ca korona kandi kwiyugururwa ikorwa ry'izo mbibe rizoba bukebuke hisunzwe ingene izo nyubako n'ivyo bikoresho bizoba biriko birahera gushirwaho bikanashobora gukora kuva umuntu wa mbere afite umugera wa virusi ya korona abonetse mu burundi mu kwezi kwa gatatu abantu bawanduye bagera ku majana atandatu na cumi na babiri amajana atanu na mirongo ine n'icenda barakize mirongo itandatu na babiri bakaba bakiriko baravurwa mu gihe umuntu umwe ari we yahitanywe nabo kugeza ubu ufatiye ku bitigiri bitangwa n'abajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu co mu buseruko bwa afurika eroje wikaneza ijwi rya amerika urakoze eroje kuri iyo nkuru
bakunze baradiye ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote ya rodoravoi de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mu rwanda inzego zo hasi zatangiye igikorwa cyo kurondera urugo ku rundi abana batarasubira mu ishuri ni igikorwa kibaye inyuma y'indwi imwe amashuri atanguye mu rwanda bikaba bigaragara ko hari igitigiri cy'abana benshi batarasubira mu mashuri ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa na asumta kabuye ari kigali nyuma y'icyumweru kimwe ibyiciro bimwe by'amashuri bitangiye mu rwanda hakomeje kugaragara umubare utari muto w'abana batahise bajya ku ishuri mu ngendo abagize inteko ishinga amategeko bakoreye mu gihugu hose bagaragarijwe ko ikibazo cy'ubukene ari ryo pfundo ry'ibibazo byatumye bamwe mu bana badatangirana na bagenzi babo madamu eda mukabagwiza visi perezidante w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yagarutse ku bibazo basanze hirya no hino mu gihugu byabangamiye itangira ry'amashuri hari abana bamwe bagiye mu mirimo batari kwitabira ishuri bivuze ngo hagomba kuzaho eh, n'uruhare rw'ababyeyi mu gukura abana muri iyo mirimo ngira ngo mwumvise ko hari uwo batubwiye wagiye mu bukanishi hariya hari aho twasanze abana bara- bara- baratewe inda abana b'abakobwa Eh, hari abana b'abakobwa batewe inda bata- batabashije kwitabira ishuri ikindi kibazo nibwira kandi abayobozi bari kubonera umurongo ni abana bakore- bakoranye za iniforume zabo kubera imyenda mikeya hari Eh, abana benshi cyane cyane mu cyaro bagiye bakorana imyenda yabo y'ishuri noneho ishuri ryatangira akabura umwenda ajyana ku ishuri ariko icyo kibazo twasanze eh, ndetse tunajya inama natwe dusanga guhamagarira abana kuza umwenda uwo ari wo wose badategereje iniforume byazatuma nibura umwana adatakaza amashuri iyo bajije abanyeshuri batarajya kwiga nyuma y'icyumweru abandi batangiye bahuriza ku kibazo cy'ubukene mu miryango bamwe batangaza ko mu mezi umunani bari bamaze batiga bamaze kumenyera ubuzima bwo gukorera amafaranga yewe kubera ko nari nize ibyo ku- ibijyanye no kubaza nyine N- nakoraga akazi k'ubuyede abenshi twari turi kumwe ni ukuvuga ngo amashuri mwarayaretse mujya gushakisha ubuzima Eh, mwayobotse i- i- imirimo y'amaboko iby'amashuri musa nk'ababibagiwe Ah, ah, mu gace k'iwacu ubu nibyo bikorera benshi bagiye guhereza abandi bakora mu materasi abandi bagiye gukora mu gishanga kugira ngo bashake udufaranga two kuba bifashisha muri iyo minsi kwiga rwose ni ikibazo gikomeye cyane ijwi rya amerika ryanyarukiye mu kigo cy'ishuri ryisumbuye ryubatse mu murenge wa nyarugunga mu karere ka kicukiro umuyobozi w'iri shuri siliveri gatari atangaza ko mu banyeshuri magana ane mirongo ine n'umwe bari bategereje hamaze kuzamo magana atatu mirongo icyenda na barindwi uyu muyobozi yasobanuye zimwe mu mpamvu zituma hari abana bataragera ku kigo kugeza ubu hari abatarabona amafaranga y'ishuri kandi bazagaruka ndetse harimo n'abarimo gushaka kwaka ibyangombwa byo guhindura ngo bave muri boarding school bajye mu mashuri abegereye ya 12 ya basic education ikibazo muri rusange gihari ni ubushobozi bw'ababyeyi bitewe n'iki cyorezo cya covid 19 hano kuri iri shuri nyaboye tumaze igihe dufite chance yubakwa hari hari abanyeshuri benshi mu kiruhuko baje gusaba akazi kugira ngo bagende jyewe ubwanjye n'umuyobozi ushinzwe uburezi ku murenge twagombye kwirukana abo bana ku ngufu dusaba n'aba engineers ko batongera kubaha akazi minisiteri y'uburezi itangaza ko kugeza ubu imaze kubarura abanyeshuri bagera kuri mirongo inani ku ijana bitabiriye itangira ry'amashuri ushinzwe itangazamakuru muri iyi minisiteri sarafina flavia yabwira ijwi rya amerika ko bafashe ingamba zo kujya gushakisha abandi bana batari bitabira ishuri bagenda urwo ku rundi turi mu bukangurambaga hirya no hino mu turere tugize igihugu tugenda duhura n'ababyeyi bahagarariye abandi komite z'ababyeyi tugahura n'abayobozi b'ibigo by'amashuri tugahura ndetse n'inzego z'ibanze n'abakozi bashinzwe uburezi ku rwego rw'umurenge n'urwego rw'akarere mu bukangurambaga buka- bugamije kugira ngo habeho ubwo bufatanye abantu bakurikirane inzu urugo ku rundi bamenya abo bana batashoboye kuza ku ishuri n'impamvu bataje n'uburyo barimo gukurikirana kugira ngo nyine bashobore kwitabira ishuri mu bibazo bigenda bivugwa kandi byabujije bamwe mu banyeshuri gutangira ikibazo cy'abana b'abakobwa batewe inda muri ibi bihe bya covid cumi n'icyenda kiza ku isonga nubwo nta barura rirakorwa ngo hamenyekane umubare w'abo bakobwa minisiteri y'uburezi isobanura ko ababa bagifite imbaraga baguma mu mashuri bagakomeza kwiga gusa icyo twavuga nka minisiteri y'uburezi ni uko dushyigikiye yuko abana bose bakomeza kwiga yaba Umwana- atwite.
niyo yaba atwite agifite ubushobozi bwo kuba yagera ku ishuri ahubwo akaba yabumenyesha yabimenyesha ubuyobozi bw'ikigo cy'ishuri kugira ngo barebe uburyo ah, bamufasha muri iyo situwasiyo ariko we niba yumva afite imbaraga n'ingufu ntabwo abuzwa kwiga icyo tubashishikariza ni uko bagaruka bakiga kandi ubwo burenganzira bwabo baka- bagashobora kubuhabwa kugeza ubu abanyeshuri bamaze gutangira n'abiga mu mashuri abanza biga mu mwaka wa gatanu n'uwa gatandatu hanatangiye kandi abiga mu mashuri yisumbuye mu mwaka wa gatatu uwa gatanu n'uwa gatandatu aba banyeshuri bose batangiye bari bamaze amezi umunani mu ngo zabo kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda minisiteri y'ubuzima yatangaje ko mu rwanda habonetse abarwayi cumi na batatu bashya banduye icyorezo cya covid cumi n'icyenda muri gereza ya nsinda iherereye mu karere ka rwamagana aba barwayi bakaba bajyanywe kuvurirwa mu bitaro bya rwamagana asumta kaboye ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwodushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
ejo ku munsi wa mbere kigali mu rwanda umucamanza muri sentare nkuru yategetse ko abagore batandatu n'umugabo umwe bahanishwa gufungwa imyaka cumi n'itanu no gutanga ihadabu ingana n'imiliyoni mirongo itatu y'amafaranga y'amanyarwanda inyuma y'uko abegetse ko icaha cyo gukubita no gukomeretsa n'impaka mu buryo bubabaje eric bagira ubusa afise inkuru y'idonido nta byinshi umucamanza mu rukiko rukuru yagarutseho ku miterere ya dosiye ndetse n'uko imiburanire yagenze ku baregwa bose uko ari barindwi mu rubanza rw'ubujurire umucamanza yahise asoma icyemezo ku rubanza ruregwamo abagore batandatu n'umugabo umwe rukumbi ku guhohotera umugore mugenzi wabo ni urubanza rwitiriwe zayina na miro na bagenzi be uko ari batandatu baregwa icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake mu buryo bukabije sandrine mukamana ariko ku rwego rwa mbere ubushinjacyaha bwabaregaga ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi buvuga ko bamukubise baramushinyagurira bagambiriye kumuvutsa ubuzima arokorwa n'inzego z'umutekano zatabaye ni naho urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge mu kwezi kwa gatatu rwashingiye maze rukatira itsinda ryose gufunga imyaka makumyabiri n'itanu runagenera mukamana indishyi z'amafaranga asaga miliyoni enye mu bujurire bw'uru rubanza mu rukiko rukuru abaregwa n'ababunganira bajyaga impaka n'ubushinjacyaha ku nyito y'icyaha bakavuga ko basanga inyito yacyo yahinduka ikaba gukubita no gukomeretsa bikomeye cyangwa byoroheje aho kwitwa ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi abaregwa bajuriye mu gihe mukamana nawe byemejwe ko yakoreye icyaha nawe yajuriye indishyi yagenewe ku rwego rwa mbere yavugaga ko asanga zidakwiriye mu isesengura ry'umucamanza mu rukiko rukuru yavuze ko asanga ko inyito y'icyaha igomba guhinduka ikaba icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake mu buryo bubabaje byateye kutagira icyo umuntu yikorera mu buryo budahoraho aho kwitwa ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi ababuranyi bombi ntibagaragaye mu rukiko umucamanza agitangaza ko inyito y'icyaha ihindutse mu cyumba cy'urukiko cyari cyiganjemo abavandimwe b'abaregwa byahise bigaragara ku masura ya bamwe ko ari umwanzuro wasaga n'ubarema agatima kuko bamwe muri bo bahise biruhutsa umucamanza kandi yanzuye ko ubujurire bwa mukamana bufite ishingiro kuri bimwe nyuma yo gutangaza ibyo urukiko rwahise rwanzura ko abaregwa bose uko ari barindwi barangajwe imbere na zayina na miro bahamwa n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ku bushake ku buryo bubabaje bikaviramo umuntu kutagira icyo yikora mu buryo budahoraho aho kubahamya ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi urukiko rukuru rwategetse ko bahanishijwe igifungo cy'imyaka cumi n'itanu muri gereza kuri buri umwe aho kubagumishirizaho imyaka makumyabiri n'itanu bari barahanishijwe n'urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge n'umwanzuro wahise usa n'usubiza ibintu irudubi kuko bamwe mu bari batangiye gufatwa n'amarangamutima biruhutsa icyizere cyahise kiyoyoka maze bamwe muri bo amasura arahinduka abandi bararira abandi bakubika imitwe ku ntebe ziri mu cyumba cy'urukiko ahanze yo kugabanya igihano cy'igifungo ku baregwa bose umucamanza yanategetse ko buri wese azishyura ihazaba ingana na miliyoni eshatu z'amafaranga y'u rwanda yanategetse kandi na miro zayina na bagenzi be gufatanya kwishyura igihembo cy'umwunganizi wa mukamana kingana n'amafaranga ibihumbi magana arindwi na mirongo itanu banategetswe ko bazafatanya kwishyura amafaranga ibihumbi magana atanu na mirongo inani ahwanye n'agaciro k'isaha ya mukamana yari yambaye bamukubita ariyongera ku yandi asaga miliyoni enye y'indishyi bari baraciwe ku rwego rwa mbere naho ku birebana n'amagarama y'urukiko umucamanza yategetse ko bayasonerwa agahama mu isanduku ya leta kuko abaregwa bose baburana bafunzwe isomwa ry'urubanza rirangiye habayeho guhumurizanya ku bavandimwe b'abaregwa abafite umutima ukomeye bakegera bari bananiwe kubyakira ntibashoboraga kugira icyo batangariza itangazamakuru kuko na mbere kose ngo basabye ko nta munyamakuru wakwemererwa gukurikirana isomwa ry'icyemezo cy'uru rubanza ariko ibyo byose byateshejwe agaciro nkakwibutsa ko imvano y'uru rubanza mu ntangiriro z'uyu mwaka abaregwa bose uko ari bari barindwi bemera ko batumiye mukamana mu rugo kwa zayina na miro baranywa barangije baramukubita mu bimenyetso byagaragajwe ku rwego rwa mbere umushinjacyaha yari afite imisatsi bemera ko bogoshe mukamana n'imyenda y'imbere avuga ko iri tsinda ryamuciriyeho amakuru yakunze gucicikana avuga ko intandara ari uko bapfaga umugabo w'umunyamahanga hari n'andi makuru yakunze kuvuga ko iri tsinda ryaba ryaramwangije imwe mu myanya y'ibanga ku bagore bakurikiranaga uru rubanza ku rwego rwa mbere babwiye ijwi rya amerika ko ibyo bagenzi babo barebwa gukorera mukamana aricyo bita agahomamunwa ibyabaye ni agahomamunwa ni agahomamunwa ni agahomamunwa batabahanye ngo babahane n'amategeko ubugome bwakomeza kwiyongera njyewe ikintu nasaba leta y'u rwanda ku myaka yanjye mfite sindi mukuru ariko ibyo mbona birambabaza ni uko twabajya bazana umuntu wakoze icyaha ahantu aho ngaho yagikoreye natwe tukamutera amabuye agapfa kuko n'ubundi naba yakoze icyaha ikintu kitubabaza baravuga ati twebwe baradufunga tugataha kuko turi abakire duteguriye inkuru ijwi rya amerika ntiyabashije kumenya niba abaregwa bazongera kujuririra ibihano bahawe n'urukiko rukuru ariko nkibutsa ko kugeza ubu hakiri amahirwe yo kujuririra mu rukiko rw'ubujurire eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze eric kuri iyo nkuru
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
naho mu gihugu cya uganda kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu byatanguye ku mugaragaro ejo ku munsi wa mbere abakandida cumi n'umwe biyandikishije guhiganirwa icyo kibanza mu ndwi irangiye amatora ategekanywa kuzoba ku itariki cumi na zine z'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha inkuru y'idonido tuyibaze umumenyeshamakuru wacu muri uganda ignatius bahizi abakandida cumi n'umwe barimo guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu batangiye kuzenguruka intara zisaga ijana na mirongo itatu bakora inama n'abaturage kubamenyesha imigambi babafitiye baramutse batowe ku itariki ya cumi na kane mu kwezi kwa mbere mu mwaka utaha perezida yoweri museveni w'imyaka mirongo irindwi n'itanu kandi umaze imyaka mirongo itatu n'itanu ku butegetsi yatangiye yiyamamariza mu karere ka ruwero ari naho yatangiriye intambara yamugejeje ku butegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo umunani na gatandatu perezida museveni yabwiye abitabiriye inama ye ko agiye gukomeza n'umugambi w'ubutegetsi bwe w'iterambere hamwe n'amahoro asesuye mu gihugu cyose kongera ku bwinshi bw'inganda zitanga akazi ku banyagihugu hamwe no kugabanya ibiciro by'amashanyarazi mu bandi biyamamaje umuhanzi wahindutse umunyapolitike robert cyaguranyi uzwi cyane nka bobi wine we yahereye mu karere ka aruwa mu majyaruguru ya uganda avuga ko ibibazo uganda ifite byose bitakemurwa wabiteye perezida museveni akiri ku butegetsi Like Idi Amin, Museveni declared himself president for life in our country.
ati museveni yihinduye perezida ubuzima bwe bwose nk'uko idi amin yari yarabigize ariko yibagiwe ko imana yaremye abandi bantu batashobora kwihanganira ibyo ngibyo abantu b'urugero rwanjye biyemeje guhagarika ubutegetsi bwawe bw'igituza bw'imyaka mirongo itatu n'itanu ntabwo dushobora kubohoza igihugu cyacu no guhindura iby'ubutunzi byazahaye tutabanje gukuraho inzitizi y'amajambere ariyo museveni wahinduye ruswa hamwe n'ikandamizwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu ikintu cyemewe mu butegetsi bwe Human rights violations.
john katumba umusore w'imyaka makumyabiri n'itanu ari nawe muto wa bose biyamamaje ari hagati y'igihugu avuga ko ikimuhangayikishije cyane ari urubyiruko nka we rutagira akazi I'm a fellow youth. I'm a fresh graduate from Makerere, and I know what it means.
ati ndacyari mu rungano rwanyu urubyiruko bagenzi banjye niho nkirangiza kwiga kuri kaminuza ya makerere nzi icyo kubura akazi bivuze nzi neza icyo bisobanuye ababyeyi bawe gutanga ibyo bafite byose kugira ngo wige ukamara imyaka myinshi mu mashuri warangiza ukabura akazi ikindi nshaka kurwanya nivuye inyuma ni abantu b'abakire bambura abandi banyagihugu ubutaka bwabo kandi ari abanyayuganda bagenzi babo nimumara kuntora nka perezida wanyu kazaba akazi kanje kubacungira umutekano hamwe n'imitungo yanyu Ugandans and their property.
amateka y'igihugu yerekana ko mu baperezida bagera ku munani bategetse iki gihugu kuva aho cyaboneye ubwigenge mu igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri ari nta n'umwe wigeze ava ku butegetsi mu mahoro akaba rero ari mu matora yonyine ibi bishobora kugerwaho ukurikije umukandida w'ishyaka democratic party dp ryashinzwe mbere y'uko uganda ibona ubwigenge nobert mawo museveni yakagombye kuva ku butegetsi mu mahoro hatabayeho kumena andi maraso We must break the cycle of violent regime changes. Are we going to see the same?
ati tugomba gukuraho uyu murage wo kumena amaraso buri gihe ubutegetsi buhindutse ese tuzahora mu byo gukuraho ubutegetsi ku ngufu kugira ngo amaraso ameneke ariko bizaterwa na perezida museveni avuye ku butegetsi mu mahoro ushaka ngo twigarurire imbere hazaza twambuwe n'ubutegetsi atora ishyaka dp ushaka ngo umutungo w'igihugu wambuwe undi ukagurishwa ngo ugarurwe nk'amabanki amazu hamwe n'inganda bya leta ndetse n'imitungo y'abaturage nk'ubutaka n'ibindi atore democratic party kuko nitugera ku butegetsi byose tuzabigaruza And ensure justice.
nyamara ariko akimara kwandikwa nk'umukandida mu cyumweru gishize perezida museveni yavuze ko impamvu akiri ku butegetsi ari uko ataragera ku ntego ye yo gufasha mu kunga ubumwe bwa afurika kugira ngo afurika uhereye ku yo mu burasirazuba yaba igihugu kimwe ni uko bizayifashe guhangana n'indi migabane ku isi ifite ingufu zihagije nubwo kwiyamamaza kw'aba bakandida bahatanira gutegeka uganda kwatangiye haracyariho impungenge cyane cyane mu mashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi aya avuga ko leta ikomeje gukoresha abashinzwe umutekano guhagarika ibikorwa byayo bya politike kandi ishyaka riri ku butegetsi nrm n'abayoboke baryo bo bidegembya uno munsi mu gitondo ubwo umukandida w'ishyaka fdc patrick oboy yajaga mu karere k'uburasirazuba yatangaje ko yabanje guhagarikwa n'abapolisi bamubuza guca mu mujyi munini wa mbale ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda urakoze ignatius nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe nanje fideni niyo ngabo mugire ibihe byiza mubandanya kumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.